Father, plenty money for my backyard. Plenty money for my house, yo. No recession for where you dey. Oluwa visit me, I dey wait yo. Àlejò lówó mo ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ o. Ẹ fún mi lówó mi ò ní ìyá ìrọ̀káyọ̀ o. Bàbá bless me o, àlógo ti ń jí o. try me make you see i no go get am money money ego eh, ego eh, àgbẹ̀kánu kò owó oh, oh, oh, money money ego. Eh. right good morning my people i salute una well well this morning and welcome una to una business and lifestyle program inform me with olayemi and co on inform me radio uh, i salute una well well no be small thing o mm, i know say una go enjoy wetin we wan talk about today but uh, sharparly sharparly no be only me dey inside studio though some people go outside they never come back uh, some dey on their way but anyway the show must go on <laughs> and uh, we're sorry for the delay due to technical issues and <laughs> i know now mm, things they happen so we need to put one or two things um, in place, in place. Yeah. Um, but in spite of uh, all the sco we still come live to come um, talk with on this morning i go always remind una say this program dey for us to take reason for ourselves and for us to take think outside the box wey politicians eh, the the political elite don put us at. in spite of wetin dey happen we go survive we don dey survive come we go survive pass the stage wey we dey right now so na in this program dey for say make we no dey look to dem we don already know if you never know now know say without the people the politicians no fit do anything they need us more than we need them when we know that one we go know how we go take um, dey make things happen for ourselves you know all right but before i go tell my brother make he hala una i go like to state this uh, i bin make this statement again or read am we don talk say we go turn am to song so eh we dey work on am we dey work on am eh e go come out very soon very soon <laughs> <laughs> make you come use aya <laughs> right. political power wetin e mean say political power na power wey dey obtained from di pipo and it must be controlled by di pipo na wetin political power mean be dat while traditional power na power wey dey given by god say na our birthright and it is to be enforced by the people. oga adeomu just um, this week so was it which day between weekend and yesterday i read mm. something wey i no know how far its true but the way our politicians take dey do our traditional rulers e dey give me room for concern <laughs> <laughs> because they dey rubbish that our traditional authority authority very seriously yeah wey na im dey govern us as long as you come from somewhere to me o oh, my traditional heritage na im dey solid na im dey more sure pass the political, political office. Yes, oh. office. That is true because the political office politics na just to en uh, to enrich people to enslave people but when we have traditional rulers no I, again not be you know say as i don spoil am reach we come dey get political traditional, traditional rulers. rulers yeah yeah yeah mm -hmm. mm, okay. political traditional, traditional rulers dey now dem go come remove dem go remove the authentic person. person or people. and then staff of staff of office to the person wey e no suppose. dem come give am to person wey get money. Mm. wey dem know say dem go fit uh, mm, wey go fit represent dem we pull in, pull uh, uh, okay if we help to make sure say their interest, their political interest, dey protected and dey sure mm-hmm. in your hand you know so we we the people we need to dey wise we need to go back to our roots and begin correct all these things all these all these uh, uh, anomalies abi abnormalities we need to go back go dey correct them i no dey joke with my traditional heritage, heritage. because me wey dey talk now i come from a royal family so because of that i no dey play with am at all all right so sharparly sharparly oga adeomo. my people i dey salute everybody this morning we thank baba god as he don fit bring all of us together this morning Uh, yes, it is very, very important. And I know that the topic when she won't bring come out now, topic when, in fact, nobody goes like keep eyes away from. Uh, my name is Adeomo Akao, and I know say we dey here because we know say you did that side. They listen to us, and they help others. They listen. Uh, by the grace of God, Nigeria will become a better country than the way it be now. I agree to now as una dey join us this morning. Mm. Eh, go be Oga Adeomo. I said something uh, uh, this morning. I don't know whether you don't yes, listen. It seemed very, very, uh, very low, I, but it good. Be, I don't, I don't the check on the goal before we enter here. it good. Make me read them because this one are now words where somebody don't write. It's one of the even political gladiators for Nigeria and I write them. Uh, eh, they just put them together uh, over a long period of time. Now I take write them. Eh? It said How to Be a Nigerian was first published in the 60s as a series of columns in the Daily Times. Now, somebody I put those things together. If you check them, so, things never did different. <laughs> well, you know, say in the midst of all this, we fit still excel. Now that kind of mindset now won't make all of us get say e- even the rigmarole all the kurukere all the wetin wey dey happen if you choose to create your own sweet environment within you fit get am oga adeoma dey lie na so e just be <laughs> so and then again when you when you choose to do that one you come see say no be only you get that kind mindset you go dey meet other people wey get the same mindset wetin una dey do una dey create una world i dey always i dey always remember eh, silicon valley <laughs> how some people take create a place like that is it possible for us to replicate or duplicate eh, for us to have our own community e dey very possible is it possible very very possible e dey possible all right sharparly sharparly to the topic of today <laughs> Eh, we see wetin happen we go talk about june twelve in as much as people no wan no wan hear am we go talk about june twelve the wey just pass so the protest wetin happen how uh, the our security agencies take handle am and then uh, the the way forward in the midst of all this people say make we no dey talk again but i no fit see make i no talk i no fit hear make i no talk but na just a tip na i wan talk if we choose to say or we wan enforce say make people no dey talk again people no go talk o oh. but no think say things no dey happen that na just the truth if we say make we no talk again say make we become didere emu emu you go in fact People mouth go seal They go plaster am sew am sef dem no go talk again but if you no talk no mean say you no get hand e no even mean say the mind no dey work e no mean say the mind no dey work if the mind dey work your hand dey work e your hand fit put am into writing you you you ah, no speak abi and yet you no talk you no talk eh mm-hmm. your leg dey work yes if your leg dey work e go carry you go places somewhere and before you know it things go dey happen underground na wetin i go just talk reach be that one all right <laughs> oga adeoma we see wetin happen say the different places wey this thing for happen mm-hmm. not be everywhere This um, the last protest protest for take place some were well coordinated like um, i know say edo state own say even hmm. uh, the deputy governor follow civil society people waka it was <laughs> peaceful and all that after i dey omo this one wey oh, oh, you don dey laugh like this so e blind say e blind say you don <laughs> something don happen anyway na wetin we see be that so and security agents uh, both uh, the vigilante police and all that follow dem waka dey waka um, na so e reach so there was no casualty so to say in that one then we come see different ones for abuja for lagos even uh, we see some on on social media i dey believe say that's why dem no wan make social media work again yes because information oyo uh-huh. protest dey uh-huh. information dey always come out and the information most times no dey e no dey favour e no dey favour sit down for seat <laughs> in most cases so that's why dem no wan make uh, people dey know know wetin dey happen <laughs> but somehow somehow things must always come out you know so na wetin we wan talk about be that is it our right so as uh, citizens as um, uh, the indigenous people of nigeria do we have a right to protest to protest to say okay and if we get right wetin we fit protest for for okay uh, make i quickly add this one join as she take as she don already bring her out people protest others protest for the person when they protest against. Mm-hmm. <laughs> so, oh, oh, oh, oh, I forget that one So, and if and the videos, person videos is there for that one, as ah, blue could come, uh, as ah, ah, whatever, uh, even the women. as a fight for money, seriously, say and the money even, they promise them. some say na one thousand some say na two thousand. and eh, some two thousand five eh, some eh. one thousand five different you see if they say go and bring your group if they say go and bring your group the money wey dem tell you na you know the way you take reduce am make you take give when you go take give so na im make am when the prices no vary no be the same. okay so that you the person wey dey send the message message go get your own you mm. know na so you do am so some na one thousand to some female group one one thousand some male group one thousand five hundred they just harvest them from the street hmm. some two thousand five hundred when dey close to the vine say mm. we see how much the thing mm. drop mm. and at the end taxpayers money dey hmm. involved but first of all make we come from this angle mm. as indigenous nigeria you get right to protest two if the answer na yes wetin you go fit protest for three if you protest how the protest suppose be na this one na im go bring us to some certain philosophical languages today uh, <laughs> because. ma ma look for my bible so that i go write okay i go carry my group well, well, well, well, well. <laughs> Mm. now first the constitution even though we allow am say we don let am waka comot we agree say make we protest say as citizens either by right by whatever by birth by any format wey you take be citizen of mm-hmm. nigeria so you go fit protest when there is a maltreatment oppression or a denial of some certain things when be your right to get okay when your personal right as a human being had been violated the people who are involved get right to protest Now, im make am the present sitting president protested oh yes uh, ah, severally massively several states were involved yes. with him during the protests some even the protest even got to, to a point they, they begin use cutlass they marched people for streets records day so the present man when he be the president of nigeria um, president muhammadu buhari during the time of jonathan protested very seriously during the time of yaradua protested very seriously i no remember say nigerian army get involved in that protest to use tear gas and horse horse whip and bullet against dem hmm. i no remember say nigeria police in uh, during the time of jonathan after the first two years of him and your oga finish and e con collect the remaining uh, take him four years hmm. i no remember say jonathan order nigeria army nigeria police the dss nscdc to go after anybody up to the extent say we hear say dem say make dem shoot at sight and now as the thing go come be e come be e turn dem say na the cane wey dem take beat yahoo i mean iyale na dem take dey beat yahoo hmm. now i know you go interpret am so i eh, no dey uh, understand when we say iyale na the senior wife for house iyawo na the new one wey dey carry come if you use cane take beat the woman when dey for house thinking say e don misbehave no go change am use the same cane take handle the one when you just bring come newly na im mm, mm. make am yoruba dey use the language say cane wey you take beat iyawo na dey take dey beat iyale so dis firewood wey you take roast the fowl when dey house na the same firewood you go use for the bush fowl wey you carry come. Mm. now which implies say if you were having the right as a nigerian to protest na im make you fit contest as a president for presidency and i mean for presidential election you come finally get am in 2015 mm. who come finally vanish that right from the constitution so between 2015 and now when when was the amendment done which time dey take do am when you take talk say make nigerians no dey protest again because we don discover say every protest since im become di president there is always a violation of yes. the, the right of those when, fundamental human rights of those when they protest. Now, this thing they carry me go um, B.F. Skinner book. The man B.F. Skin, Skinner, na philosopher and person when they push for a new a new word. He used this thing for page seventeen of his book, Beyond Freedom and Dignity now be the name of the book okay. he used this word he said we can no longer afford freedom and so it must be replaced with control <laughs> they take me back to this yes thing. yes okay. now he get you know when you don't quote him, say political power is obtained from the people mm. and therefore must be controlled by the people, by the people. but now but now mm. they say we can no longer afford freedom and so it must be replaced with control over control over man his conduct and his culture you'll see that in for page 17 of that book beyond freedom and dignity hmm. mm. <laughs> and so when they notice now when this political party when they power notice that actually the freedom of speech freedom of participation gathering now make them use the language shoot aside any unwholesome gathering. Mm. Now, look at the statement here we can no longer afford freedom. Why? Because freedom is always exposing a lot of ineptitude of anybody. Mm. Mm. And so, 2014, Jonathan signed freedom of speech into law for journalists for all of them and you remember say during this protest on saturday journalists were arrested yes yes so because because they can no longer afford freedom that book was written by bf skinner page seventeen. you go see am there hmm. now i bring am up another one still dey anyway i go still add that one join am now let us look at it when people are going through hardship i remember which country was that um, uh, is it Egypt and uh, some other countries? The price of bread was what caused protests. <laughs> not even the price of fuel, not the price, just because there was an increment on things that were used in producing bread, probably flour, baking powder, and sugar and whatever. The bread sellers increased the price with about about five percent, and the team created a very heavy problem. I remember the last one when it happened for Egypt two million people marched to presidential villa sit down there and then they tell the guy hey walk away So there's no dey egypt <laughs> at least we, from history we know say egypt now. im be the the origin of of the the present education yes and as other countries come they begin build on it to mm. make it be what it be today I remember if we are to look at it from there, it means Egypt supposed to know us for wisdom of wickedness and any other thing. <laughs> no, I, I'm only seeing it from that angle. Yeah. Egypt no use army, they no use DSS, they no use any CDC. They have all the normal forces they supposed get. But what happened? The two million people march. After some days at the presidential villa, the president signed resignation letter. He resigned. He resigned. <laughs> which means the. but you know so for this our country if you talk say make president resign if if <laughs> eh? the senators go shut another senator up say yes. no the senate may not na suspension you go see o. Oh. okay. you no see the next day you no go see the next day if he's not careful <laughs> because as the first dey finish am mm. some people go wait for the entrance to senate uh, uh, how do they call am senate lodge uh. na there they go for fair panel beat him head so that make it na him make everybody dey carry talks waka o. Oh once you win election you must go invite talks wey go dey follow you waka with thick thick hmm. chest now the question now be say wetin nigerians get right to if nigerians get right to protest wetin come be the role of security agency during protest na to make sure there is no breakdown of law and order security agencies is for both for the people and the government yes funny enough government no dey ever get money to pay security agencies na the people get the tax to pay to take pay the security agencies which imply say na the people dey suppose dey protect their lives and property Then why using them against the same people that dey spend their salary okay but even the security agents dem no dey fit uh, on their own okay ma you know like we don use this language mm. say because the the sorry o oh, the fight or the the protest eh, well, does it have any direct uh, positive implication on their own services yes yes, yes. okay because i know say na there you dey go mm. now e e get any positive yes because if the government is actually doing well there will be lesser job for them one look at it if government do well insecurity people keep hands away from evil mm. they get involved with things that can uh, occupy and make them very busy mm. they no get involved with crime e therefore make their jobs easy that is one two you go get money your life is not at risk because na when insecurity high you dey face you dey face a lot of too much trouble gun exchange of bullet and all of that but if people normally why these guns no circulate during twenty during twenty thirteen, twenty twelve, thirteen and fourteen? why the ammunitions come basing and now the whole security dey shoot gun everywhere. Mm now wey we dey fight corruption na now wey we dey fight corruption na im dem come dey begin shoot gun look at it for the past how many months how many police don go in the hands of bandits Sad. to the point say even dpo don dey kidnapped by bandits a dpo of a police station kidnapped asp kidnapped na to show say even they themselves are going through tough time so if they are even allowed the protest on their own we are all on the same page we are all on the same page forget the uniform they are na not vulnerable human being all of us be now now because they can no longer afford freedom what they do is they will tell you obey the last order that mm. word na enslavement opportunity for anybody when dey power when they tell you obey the last order and two somebody dey tell you say i expect one hundred percent loyalty. Mm. wetin make you go even as a wife in the house. loyalty is not is, demanded it's earned. it's earned now even as a wife in the house cannot be one hundred percent loyal when you are constantly very different from her she is thinking of how to make the home a good place. you dey scatter you dey scatter am you go come dey one hundred percent loyal no what you needed to do was if he give if you suggest something and you say ah, ah how do you expect us to use the whole of our money to just go and buy cream. Mm what we needed to do was for us to now put them on scale of preference yes. let's see how we arrange so that this thing can help us and then tomorrow we can start laying our own foundation and and bricks the moment she argue and you are able to now see reasons mm. at that moment she no dey one hundred percent loyal until you now see reasons why both of you should work on the same page yes. where you can now earn her one hundred percent loyalty. Now, how do you expect Nigerians to be 100% loyal to you when, as at 2050 date, Nigeria had never slept? Hmm. Now, you protested and you told the people never protest again. You told the people that you were going to give them one meal. Actually, you are giving them one meal. Nigerians <laughs> are eating once a day. <laughs> I still remember the sign, but I have the caption in Lagos one meal the vice president and the guy dey together the vice president then eh. his running mate was behind him eh. and then he say they go get one meal a day and today nigerians are actually eating one meal a day we don't know the meaning hmm. now so what does it what what wetin be the problem when somebody elect the wrong person That one will take me to hmm. eh, another book Horsley im talk for wetin we dey call the brave new world revisited for page 18 of a book It talks. say <laughs> carry on go on go It e talk one thing e say in the end the moment you were elect the wrong person you say in the end they that is the people hmm. will lay their freedom at our at our that is the controllers feet and say to us make us your slaves but feed us hmm. what is nigeria demanding right now There's no food president let us have something to eat now the first step to show that nigerians are actually now asking the president to give them food to eat was this distribution of palliatives hmm. and it was a terrible mistake people were asking for food they didn't know the meaning mm. now because the moment you turn thumbprint the wrong person on to the seat you have already at that moment from the day of election submitted your freedom and then you now beg for what to get and so in the course of begging for what to get is always in the form of protest and when people are protesting what are you telling you are telling the slave master when are you going to give us this thing and so like na na wetin dem dey protest for be that or dem dey protest say no nigerians were protesting for price hike fuel diesel change eh. no they promised a change uh-huh, okay. they promised a change Okay. but the format we now saw it was what we never ask we never really We didn't understand the kind of change and now after submitting our freedom the guy said don't forget that we cannot afford it And so, what is it doing? Is to constantly use aid, all security agencies after the people. Now, they said the deputy governor of that state, Edo, was involved. Mm. To me, he didn't go there to protest, he went there to wash the faces of those who were involved. Eh? Yes. I won't tell you why. To know the people, people who protested. Who protested. If he did there, e fit dey there o oga dey omo see ma this na <laughs> sometimes you get some people wey you go don work with before you go understand their skin mm, mm. and then by the time dem dey live their life you fit dey on top of suit but i know say singlet dey under your shirt na statement mm. <laughs> suit fit dey your shoulder but the singlet wey dey under na e be your rich shirt uh, because na im e first touch your body. Uh, what of the uh, the other oyo state governor. oyo state governor came out to protest. Mm. he came out to support buhari must go we be na opposition right wetin the principal of the edo state governor talk to the security agency when the deputy come dey join protest how are the two of them working against each other Is it possible? Hmm. The city governor says anybody you see on the street, they, they should pick. That's what the the city governor, governor of the state talk. Of which state? Of Edo. Okay. Now, if the deputy can't join protest, what are we talking about? Who among the two of them be the governor of the state? At what point now on public matters that they always uh, that they always go against each other? Hmm. So the protest when the Edo State deputy governor go the to to watch or see and or when he participates and the the how do I use the language and the one the statement when the city governor of the state talk they cannot be going against each other to me one was a spy the other one was giving an order. wow. People that was why. say um, i this wetin you dey talk now i never reason am like that before and i sure say people wey dey lis ten to us now say dem no reason am like that before but but i know say a lot of people now go dey against this mm. statement now yes. let us look at it well the deputy governor no dey there when the rider who dey come meet the civil society organization was he not there when those guys talk say do you know who i am they no dey there when they almost use the same awudi take run down people was he not there wetin be e dss wey dey follow am that very day of protest so wetin di dss wey follow am do to di audi and the four guys that were inside di audi. oh so are you telling me uh, does it mean the brains that we have are no longer functional. So the time don't mm. reach for us to start getting to understand when people are using scheme to get involved, to get to know who and who. To know their enemies. Yes. Hmm and then uh, e get one statement say when you know your enemy say you go wetin ah, you go keep them keep dem close uh, you know you keep your friends close but keep your enemy closer, closer. Mm -hmm. <laughs> so that you'll be you know you'll be on top of the situation mm. that was exactly the game that was played mm. now makinde get deputy Makinde deputy no go there. Now the Makinde go there and he addressed the people. Yes. And he told them that they must make sure they protect democracy. And at the end, other people come begin they say, why will Makinde join those people to protest with his brown shirt? How did Makinde go there? Makinde did not go there with security agents. They didn't even know that he was the one driving toward the protest when he came out. Makinde go there as a loaner, which means he went there not as a governor. Oh, but as a citizen. As a citizen of Nigeria. So there is a difference between his going and and so if he had gone there as a sitting governor, his entourage would have been there, the newsmen would have been there with him. You know how a governor yes. must go to a, a function. Now, so if I suppose go, why he drive himself? Why were there only two people in his vehicle? and then by the time he finished addressing them why did he stay that long and no other person ever came back from government house to come and meet him there mm. now this is make i make we come back to the matter that is on ground nigerians get yeah, right we. to protest mm. nigerians get right to say we don't like what is going on but for a city president to give an order to security agent and then anybody taking advantage of presidential order and presidency presidency yeah especially especially mm. to say anybody wey do huhuhu do am wetin you like and then they started using tear gas on them now wetin be the and, post and and it was not a uh, violent, a violent protest it was not peaceful, a violent peaceful very protest peaceful and protest na placard dey take dey send message yes but nigerians do the little advancement on it by doing uh, a, a flags uh, like banner yeah. to make it bold so yes. that for capturing and people to view what is going on now if people dey protest against a city president na to show say the people are not pleased with the leadership style wey you dey present yeah. and then what you needed to do if you don actually want to go you now need to work for the people and after after all that was why you came out for four good times And so they see that the things you were saying are no longer the things you were do, you are doing. They have the right to protest, which is the same way you protested against other government before you. Now, if security agents no one work for the people they come dey work for someone i think the people need to hold back their taxes so that they will not pay them again <laughs> yeah because they are not they are not working for the people okay so because so look man, how do how the security agents are employed as agent for the government that the people has elected. That is why they are paying tax to pay them. Now look at how the matter day. You see, political power is obtained from the people and must be controlled by the people. By the people. If the people elect a government and it's people-oriented government, the agency when they with the government were to be serving the people. Mm-hmm. That is why the people now in turn pay the taxes to pay this agency. Yeah now if the agencies are no longer working for the people why will i go and pay you salaries for not serving me. Mm, mm, mm. if i hmm. own a business and my staffs are no longer working for me ah why will i not use my money to be paying their salary na. it is until i'm convinced that the job the, the, the this boy went out to do the one this girl went out to do were all for me that is when when month end i pay if it does not represent my interest why am i going to be releasing the money to pay their, their services <laughs> that is one and so the indigenous people of nigeria need to start looking for a way to revoke the, their salary payment and they are the ones that have the right to do that but people are not aware that they have the right to do it there are different ways to protest <laughs> see sometimes when, yeah, on the street. Hey, you you just add uh, this thing uh, you dey increase the flame. yes na no the increasing the flame is mm. to hmm. let see sometimes if they are using bullet on you you can actually do a, a shield. okay do so a shield. wetin you dey talk now my shield, shield let's do a shield fine bros we agree let nigerians stop paying taxes for one month let's see how the government run itself. Mm let us let us let us see if any state governor go survive it. invariably dey talk say make businesses no no function. now ma let let us look at it yeah, I, I agree mm. i agree mm. now the question is this. Let but us, we go fit survive. the people can survive we have a way of surviving we've been surviving even without. even in the midst even of the midst of of, of this. yes uh, among the population wey we dey together today who among us for here now government they give money to take eat in the morning i pray okay <laughs> the whole people that went out to protest how many of them are government payroll mm. so have they not been surviving that is still a way they will always do but what i'm looking at here is this if the people choose to say we want to protest the people choose to go on tax strike people can go on tax strike It's just that people don't have the problem we are having is the indigenous people of Nigeria have not gotten the same one mind yet. Mm. And if moment we do it, the country will be forced to return back to its path. You go carry so their man, contact forcefully collect tax. This one not pay, this one not pay, the whole state no pay. Just use so their kid the whole state. Let's see who you rule. Since we don't have leaders, they are rulers at a point dem get to realize that you are not sending me to go and kill my mother abroad that man that woman you no know say na him born me mm. you know how e strong to make sure say i become a soldier man he will turn against his own boss and that is when you now be having mutiny even in the force yes because there is no way you go tell the man kill your father for my own personal interest when you even know among they themselves they are aware that their bosses are not doing doing the right thing So the people start that there are different methods to control the government. Oh, it's not you know when you say it's obtained from the people and must be controlled, controlled by, the by, the people. It's not until you take forehead to receive bullet now that they control by the people. Mm, mm. Because they can no longer afford the freedom to let the people speak. The people can speak in different methods. That be. So not just not by just by open open talking protest, and open eh, wey be say dem dey they dey use tear gas and killing and then they still deny mm. uh, one go come out tell you say it's photoshop mm. and the other one go tell you it was video carved mm. and all of those stuff edited edited so let us let we can we can adopt see one thing that is uh, change is the only thing that is dynamic and is the only thing that is uh, is constant. no i used to think that that only uh, okay the two, na constants dey constant, constant okay eh? change and people people okay yeah people are always Look, constant, in, in everything in that we do yes. and change is constant. constant. all right my people una dey lis ten una <laughs> dey lis ten to inform me this morning na business and lifestyle program and we dey talk about the protest and uh, the role of the. Um, security agencies and the way forward to the people. so my brother don talk now say Uh, get other ways wey we fit take protest if we no like wetin dey happen anyway una fit download this episode later so that una go listen to am and then <laughs> if una want more information or una get information for us sef fit send sms to zero zero nine five five four eight eight three one one. make i call that number again sms and whatsapp zero zero nine five five four eight eight three one one we dey always wan learn All alright sharparly sharparly oga adeomo business news uh, and how our money dey um, change <laughs> but we no get uh, market waka dis uh, morning as our madam wey dey do the market waka carry leg go somewhere else All right. yeah um, today wey be fifteenth? uh, The month of june 2021 inform me business news dey come from this angle say naira don finally tumble by fifty-one point nine five percent despite CBN defence measurement. <laughs> despite all the um, um uh, uh, measures when CBN take they do. Wey dey say. When dem say they do, Naira don finally turn. Oga Adoma, I don tell you before say I don conclude say CBN na private business say no be hmm. federal government business. <laughs> right now ma yeah, okay uh, finish make i just add this one. no no na me don already conclude. conclude because the way wey the way wey dem dey do am this one no be there is nothing federal about um, cbn so <laughs> na na the the private people now don don sit down dey make money on top our head so sharparly sharparly some somebody don even talk say say make we no dey put money for bank again so uh, say that na that you know say that na yes, way of protest. yes yes na another way of protest <laughs> just go bank now remove all the money wey you get dem no even fit see am give you back. Mm. Hmm. just remove all the money from there May you see whether federal government go run because na there they go collect the one where they take waste hmm. Then they'll commute them, return am back into their own personal account hmm. anyway other things dey wey we go talk about ah, that <laughs> well nsitf chief go appear for senate today over alleged 61.1 billion naira diversion say for the past how many years now several money Don't when they go bring out for some certain things they just vanish they enter somewhere else when no go that is why today those projects nothing happen when they approve the money for say 61.1 billion naira don't they diverted for some years now and so they need to come and explain to them so the auditor general of just, the federation. just to wastage wow these old people dey waste our hmm. our taxpayers money. the auditor general of the federation write a petition. Mm. to the he, he give them query he call write petition to senate say ah make dem come o say the matter now e get as e be o oh, a lot of uh, uh, issues dey. Mm. so na that na na im be the issue now. buhari regime borrow two point zero two billion dollars from china in six years. Hmm. And remember, I said that money is almost in a trillion already. Uh, telecom services, they, f- uh, they face destruction as workers for inside the telecom companies, they threaten to go on strike. Correct. So I say protest they come. So <laughs> different methods to different, protest. Correct. Yes, different method to protest. If you give them too much too much order, they'll tell you so go shut down even your phone too. The very president phone go off. <laughs> Uh-huh. Eh, presidency sef all their social media platform go go off uh-huh. well uh, power generation don fall again with 23 by 23 percent then the power uh, the megawatt come fall to 3172 megawatt and yet nigeria tok say they get access to sell to four countries hmm, uh, hmm. make we dey think am very soon we may not even get light again but we go dey generate dey sell we no go get to distribute okay Uh, Buhari don Buhari claim claim on lifting 10.5 million uh, people out of poverty mm. misleading. Okay. Now people when they do what they call fact checkers. Now go out go after he he a pre, um, how do they call them? He, he ad, as he address the nation. Yeah. He talks say ten point something nine don remove from ten point five million nine don remove from poverty but they go they talk say ha oga that your information dey misleading o say mm. the people are even far the number wey even don poor in fact nigeria don become the capital city of poverty and so make you no talk am again inflation devaluation don push millennials away from twenty trillion naira stock market and so a lot of people don withdraw all their investment from stock stock exchange okay. and because of that the market don't drop they say from twenty trillion the thing don't drastically drop to a point when even the country very soon the debt when they owe from the stock exchange that mm. goes to mm. show mm. uh-huh. so na so the matter be and then we could enter the currency table this morning okay uh, us dollars five hundred naira to buy five hundred and 503 naira to sell pound sterling seven naira to buy seven hundred and seventeen naira to sell euro 603 naira to buy 608 naira to sell canadian dollar 400 naira to buy 410 naira to sell south africa rand 34 naira to buy 39 naira to sell australia dollars 111 naira to buy uh, 135 naira to sell ghanaian cedis 85 naira to buy 95 naira to sell cameroonian cfa 810 naira to buy 850 naira to sell benin republic cfa 900 naira to buy 920 naira to sell Uh, Chinese yuan, 62 naira to buy, 69 naira to sell. Um, okay, sorry. United Arab Emirates dirham, 90, 115 naira to buy and 135 naira to sell. Why Australia dollar, 300 naira to buy and 322 naira to sell. Now, so the currency table be this morning, my people. Now, so we did, we see, you see, 500 naira if you want to buy dollar and then the federal government now said okay as politicians if na wan buy there is subsidy. as politicians. yes because. Mm. why What has been as, business people. no business people don have. Uh, no be last, last week. Now we talk of how custom, how importers. they complain for wetin custom they sell to them and then come they talk a lot ah. of issues so uh, right now if you buy for 500 you fit sell for 503 and meanwhile even for us, it don't be like this for custom hand hmm. is higher hmm. It's 540 for custom hand why why uh, bury the change they sell for 500 i mean they buy for 500 and sell for 503 but for custom hand is 540 so businesses are actually suffering more for importations yeah you see why my people this na the reason why the cost the prices of things are so high so so high i no go fit buy something now i go come sell am at far at, below wetin i uh, take buy the price wey i take less than the price wey i take no, buy no na e no possible now so na na government and this thing dey now. because eh? because they know that the people there's no way you you fit leave the country without buying dollars. Mm. because you no go go use am um, no be naira you go take go trade for where you dey go. There is no way you will go to Ghana without converting the money to their cedis, because they will not take naira from you. Now only Nigeria people they carry dollar come shopping mall they'll use and buy something. If you be American, you reach Ghana, you must convert the money to cedi for your pocket and they go to their shopping mall to patronize them with their money, their currency. But for Nigeria president, they use dollar take up commission EFCC building. <laughs> yes, so. I remember. I remember. I mean, talk to our people. So, talk to us. Talk to us. Yes. We went forward. now, my people, the indigenous people of Nigeria, the time don't come when we go realize, say, eh, we they use our money, they finance the same people when they torment us. Um, we get right to protest, and the things where we supposed to protest for now, the things when don't they violate our rights, and the things social amenities where we supposed to get the kind things when every country supposed to make provision for for their own citizens and even the strangers wey even dey wey we dey call visitors if those things are not available mm. the people get the right to protest however get to realize first of all that before you dey enter protest wetin be your role during election abi <laughs> your role during election fit lead to wetin you go later dey cry for because during the period of election you no dey know say as you put hand for thumb printing you torpedoed the wrong person because of wetin come to you that day you don submit your freedom and remember the whole political class in the world and especially nigeria don talk that we can no longer afford freedom and so it must be replaced with control mm. of man culture and way of life. <laughs> but we but we the people they are the ones saying this yes but we the people, people we are more we are more and because of that they obtain the political power from us and therefore must be controlled by, by us. us God go give us all of us raise them to take control. <laughs> na so the matter be from my from our angle this morning una well done my people. <laughs> all right my people na dey lis ten to inform me on inform me radio this uh, morning. I know say this our program This our business and lifestyle program don dey for us to take see how even before we reach dis extent how we fit take eh, create our own environment within the chaotic mass as eh, the bible talk <laughs> e dey possible yes very possible so na where we dey since be dat one and na we dey talk about so make una take care i no know message dey this one wey you dey uh, look so i bin wan put i bin wan check the message but e be like say one of our uh, person e go as e just listen uh. when e dey feed e dey listen e come say i no dey to take um, madam bumi say i no dey to take put my mouth but mm. i serve una the plate of rice and the things wey i prepare for this wonderful lesson wey una dish out today <laughs> so like we go always talk before we comot say the information wey una hear and use na be the power wey we get to take comot for the situation wey we find ourselves so till next time we will come again okay tomorrow we will come we will dey studio tomorrow again and um, so make una stay safe think good thoughts uh, build your immune system and enjoy yourself enjoy your life life is for the living yeah so wanna take care my name sorry we no dey take care we dey uh-huh. take charge my name na olayemi i salute i be adeomo na bye bye